iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ndabaramukije ni oriyani itangishaka kuri uno munsi wa kane itariki zine z'ukwezi kwa, kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turi kumwe hano muri studio cumi n'indwi
twibuke ko abarundi twiyemereje atagahato kubana mu bumwe n'amahoro tukagaruka ku irari ryiza ry'abasokuru n'abasogokuruza turifurije rero abarundi bose n'abo mu burundi umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'abarundi uyu ni perezida w'uburundi pierre nkurunziza atera akamo abarundi gutsimbataza ubumwe mu barundi ni mu kanya gato mu kanya gato kandi tugiye kubashikiriza amakuru ku nteko mvamakunku zankiwe n'ibihugu bya afurika kurungikwa mu burundi kumwe na raporo yasohowe n'abahinga ba onu ku ruhara igihugu cy'u rwanda gifise mu ruhagarara ruri mu burundi mugume ku maradiyo yanyu ku munsi w'ejo igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kwa kabiri niho abarundi bazohimbaza umunsi mukuru bumwe bw'abarundi perezida w'uburundi pierre nkurunziza yashikirije ijambo uno munsi ku barundi bimwe mu vyo yashikirije ni uko uwo munsi ugeze abarundi bira- bari mu biyago bigamije kubafasha gutorera inyishu ibibazo bihanze igihugu
tubanje gushimira imana mushobora byose yadushikanye kuri uno munsi aho turamutse duhimbaza imyaka mirongo ibiri n'itanu tumaze twiyemereje amasezerano y'ubumwe bwacu nkako kuva ku igenekerezo rya gatanu ruhuma umwaka igihumbi kimwe majana icenda mirongo icenda na rimwe imyaka mirongo ibiri n'itanu irarangiye twibuke ko abarundi twiyemereje atagahato kubana mu bumwe n'amahoro tukagaruka ku irari ryiza ry'abasokuru n'abasogokuruza turifurije rero abarundi bose n'abo mu burundi umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'abarundi tugire ubumwe nyabumwe ubumwe atari agahemo ubumwe buvuye ku mutima ubumwe atari uruhendo canke ubwomekerano ubumwe bugaragarira mu bikorwa ugukunda igihugu ugukundana gutabarana uyu munsi w'isabukuru rigira mirongo ibiri na gatanu ry'ubumwe bw'abarundi tuwuhimbaje twisunze icyivugo cyo ku kwezi kwa kabiri kivuga kiti ubumwe isoko y'ibyiza byose barundi barundikazi nshuti z'uburundi duhimbaje uyu munsi mukuru w'ubumwe mu gihe abarundi baherutse gushikirizwa indongozi bitoreye ubwabo twisunze kubwizwa shingiro amasezerano ya arusha nayo guhagarika intambara burundu izo nzego zose zikaba zihurikiyemwo abagabo n'abapfasoni bakomoka mu bwoko bwose mu ntara zose mu migambwe myinshi no mu madini yose umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi tuwuhimbaje kandi mu gihe hagati mu gihugu ariko haraba ibiyago bihuza abarundi bose ngo baje inama n'ingingo bibera ku bibazo bya politike imibano iterambere ibijanye n'amahoro n'umutekano ibijanye n'ibwirizwa shingiro amasezerano yarusha yo guhagarika intambara burundu n'ibindi kugira ngo vyicarigwe kandi bitoregwe inyishu zirama gutyo ubumwe bushizeho gukomera no gusimatara
uyo yari perezida w'uburundi pierre nkurunziza atera akama abarundi gutsimbataza ubumwe mu barundi aho ni mu gihe uburundi buzohimbaza umunsi wahariwe ubumwe mu barundi ku munsi w'ejo wa gatanu abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu onu barahaye ikiganiro ibiro bijejwe gutangaza amakuru reuters avuga ko abarundi bagwanya ubutegetsi batwagwa hagati mu gihugu cy'u rwanda bari mu miduga y'amakamiyo ya gisirikare kenshi na kenshi aherekejwe n'abasirikare b'igihugu cy'u rwanda abo bagwanyi baratangaje ko umugambi wabo ntabanduka ko ari ugukura ku butegetsi perezida w'uburundi pierre nkurunziza ambasaderi aserukira igihugu cy'u rwanda mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu eugene gasana yara- yariyamirije ivyo birego vyagirizwa leta y'u rwanda muri iyo raporo yabwiye ibiro bijejwe gutangaza amakuru reuters ko iyo raporo igaragaza ko ibitangazwa n'uwo mugwi w'abahinga b'ishyirahamwe mpuzamakungu basa n'abarenze ku mabanga bari bajejwe yo gutoho- yo gutohoza uburundi bidashobora kwemegwa iyo raporo ntivuga niba abo bagwanyi b'abarundi barinjiye mu gihugu cya repubulika ya kongo iharanira demokarasi yamara icegera ca ambasaderi aserukira igihugu c'uburusiya mw'ishiramwe onu peter elichev um- mu kwezi guheze yavuze ko hari amakuru yatangajwe avuga ko abagwanyi b'abarundi bagerageje kwinjira mu gihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi bashaka kwinjira mu mugwi w'aba- bashaka kwinjiza mu mugwi w'abo bagwanyi w'abandi bagwanyi bashaka kwinjiza murantunga mu mugwi wabo abandi bagwanyi ngo abo bagwanyi b'abarundi binjiye mu gihugu ca repubulika ya kongo iharanira demokarasi beretse karangamuntu zabo z'amagendo zakorewe mu rwanda kugira ngo ntihagire abantu babikeka mu gihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo leta y'u Burundi mu kwezi kwa cumi na kabiri yarareze leta y'u rwanda kwigi- kwishigikiye umugwi urwanya ubutegetsi wariko winjira winjiza impunzi z'abarundi ziri ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda yamara perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yariyemirije ivyo birego akaba yavuze ko ivyo birego bimeze nk'ibirego vy'abana abategetsi bagize inama mpuzamakungu ijejwe umutekano baragize urugendo mu Burundi urugendo rwabo rukaba rwagira kabiri mu kiringo cu- ikiringo kiri munsi y'amezi icumi ishirahamwe mpuzamakungu onu rivuga ko abantu bashika ku majana ane na mirongo itatu n'icenda bamaze kwicwa mu burundi mu gihe abarenga ibihumbi amajana abiri na mirongo ine bahungiye mu bihugu bihanye imbibe n'uburundi igihe ambasaderi aserukira leta zunze ubumwe za amerika mu ishyirahamwe mpuzamakungu onu samantha power yari mu burundi yaratangaje ko yashikirije amakenga yerekeye ivyo birego uyu munsi mu kiganiro muri Sang- murantunga ahandi naho uh, umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Alain Emenyamitwe avuga ko ingingo y'abakuru b'ibihugu vya Afrika yo kwanka inteko mvamakungu ziza mu Burundi ari ubutumwa ibihugu vya Afrika vyeretse ibihugu bimwe bimwe vya Buraya ko vyo kwisubira ko mu bijanye n'imigenderanire bifitanye n'u Burundi uwo mushikiranganji avuga kandi ko inyuma y'amatohoza y'ubutungane uburundi buzokwemerera ababyifuza bose kuza kwirabira ahavugwa ko hahambwe abantu mu kivunga mu binogo bimwe inkuru ya eloge wirikaneza ari mu burundi
mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yavuze ko ingingo yafashwe n'abakuru b'ibihugu vya afurika y'ukwanka umuzo w'inteko mvamakungu mu burundi yisunze akarangamutima k'umuryango w'ubumwe bwa afurika union africaine kuko washinzwe mu ntumbero yo kwiganzura abakoroni n'ukwanka agacinyizo kaba kava ntara umushikiranganji yarenyamitwe yamenyesheje kandi ko inama y'abakuru b'ibihugu vya afurika kabaye akaryo ku bihugu vya buraya ko kuraba ikibanza uburundi buhabwa n'umuryango wa union africaine ku bwiwe ngo inyishu vyaronse ibihugu vya burayi iratomoye kandi indongozi za afurika ntizafashe ingingo ititondewe nk'uko hari abavyiyumvira barakurikije ivyegeranyo barabaje hirya no hino barafise nabo nyene ibihugu bimwe bimwe vyo muri afurika birafise ibigendajuru ntugira ngo ibigendajuru bi- biri buraya gusa barafise nabo nyene ibigendajuru aho ibihunzi nka bine biko- bikomakomeye muri afurika bifise ibigendajuru ivyo oye abo bavuga ko babonye abandi batabonye nibaza ko ari- hari harimo utubazo hari abanya- abanya- abanyamahanga b'abahuzu- b'abazungu kumbura bafise iyindi migambi n'izindi mvo bagiye baravuga ibintu kugira ngo hagiye ingingo zifatwa ariko abanyafurika bavuze bati twebwe ntituzofata ingingo n'imwe iza gukoroniza gu- gusubira gusubira mu gukoroni igihugu cikukiye igihugu cy'uburundi twize rero yuko ari ubutumwa bahaye ibihugu vya buraya n'abandi bati mutahure mumenye yuko igihugu cy'uburundi ari igihugu cikukiye kandi ko tutazofata barekuye ngo muze kubisubiza umukoroni umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yanishyuye kandi ku kibazo c'amasanamu yafashwe n'ibigendajuru aherutse gushirwa habona n'ishirahamwe rihanira agateka ka zina muntu amnesty internationale ryemeza ko hari ibibanza abantu bahambwemwo ari benshi mu binogo bimwe fosse commune mu gifaransa minisitiri nyamitwe yemeje ko abavyifuza bazohabwa uburenganzira bwo kuza kwirabira ku rubuga uko ibintu vyifashe ariko ko amatohoza y'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika azotegerezwa kubanza guhera mbere y'uko tugira icyo dushikiriza twe bwacu nka leta cyangwa mbese eh, mbere y'uko na yandi mashyirahamwe yogira icyo abikoze ko ari ngombwa kugira ngo tumenye icyavuye muri aya matohoza kuko niko bisanzwe biri iyo hariho urwego eh, rwa- rwavuze ruti "Turi- tu- turafise eh, uburenganzira turafite n'ubushobozi n'ishaka ryo gukora icyo icyo gikorwa banza kurinda ko icyo gikorwa kirangira kugira ngo haze kuba ayandi matohoza no kwise mpuzamakungu ibyo byose tuzenda kubivugana tuvuga- tuvugane eh, abo bashaka kurungikwa aba ari bo nicyo nokwita eh, manda n'ikiringo baba bashaka kuza gukora mu Burundi nibaza rero yuko atankeka n'ibyangombwa tuzokorana mugabo tubanze turindire amatohoza yatanguwe agire icyo ashikako imbere y'uko hashirwa habona ivy'aya matohoza azoshikako umunyamabanga mukuru wa onu ban kimun aherutse kuvuga ko azokwishikira mu burundi gusukamwo amabisi eka n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ryavuze ko rizorungika intumwa zo ku rwego rwo hejuru leta y'uburundi abo bose ibariza ijisho n'amata y'amavuta nibaza tuzoba turonse uburyo eh, na- n'akaryo nako kugira ngo twongere tubasigurire tubereke igihugu bo nyine bakibonere nk'uko akanama kajejwe umuhari w'umutekano ku isi kavyiboneye mu mu ndwi zibiri ziheze igihe baza kugendera uburundi bakaja n'igitega bakabona umukuru w'igihugu bakamanuka bagashika ku kibuga c'indege atangorane barabona neza yuko igihugu c'uburundi ari igihugu kizima kigendegwa kandi yuko abarundi ibice birenga mirongo icyenda na cyenda ku ijana baba mu mahoro kandi bipfuza cyane cyane kubananya baba mu mahoro umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yibukije ko uburundi bufise ivyemezo bihagije vyerekana ko igihugu c'u rwanda gishigikiye abashaka guhirika ubutegetsi mu burundi n'uko urwaruka rw'abarundi ruvanwa mu makambi y'impunzi muri ico gihugu rukajanwa mu makambi y'imyimenyerezo ya gisirikare umushikiranganji yarenyamitwe yemeza kandi ko hari n'icegeranyo c'abahinga ba onu co mw'ibanga cerekana ko hari abaroye muri iyo myimenyerezo ya gisirikare bari ku butaka bwa kongo bakanavyiyemerera ariko umushikiranganji nyamitwe yavuze ko yubaha perezida kagame kuko yatowe n'abanyagihugu ari naco gituma asaba u rwanda gukora uruhara rwarwo mu ntumbero y'ukwirinda itosekara ry'imigenderanire hagati y'uburundi n'u rwanda nk'uko vyagiye bibonekeza muri kahise eroge wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika
iyo nanga murayumvise abatwumvise ni umwanya wa siporo tugaruka cyane mu rwanda aho igikombe cya afurika cy'ibihugu shani bibiri cumi na gatandatu ryakomeje uyu munsi turi kumwe muri uyu mwanya na mugenzi wacu jean claude munyandinda uratwumva cyangwa ni desire hatungimana wakurikiranye umupira ari i kigali na jean claude bakurikiranye bombi ariko desire tukugarukeho gatoya uratwumva neza
ndakumva etienne Eh, Desire uyu mukino urangiye mu kanya gashize ni kimwe cya kabiri cy'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu umukino urangiye ute
umukino urangiye ku ntsinzi ya mari n'igitsinda kimwe ku busa igitsinda cyabonetse ku munota wa mirongo icenda aho abantu bari bamaze kubona yuko bahava bagenda muri ya mwanya w'inyongezo w'iminota mirongo itatu ariko mari rero irashaka kurondera icyo gitsindo mari yose icyo gitsindo kandi na kare yari yahukiye igitsindo cya penaliti yaronse penaliti aye kuri bari umukinnyi witwa kuri bari ayiteye umunyegori wa cote d'ivoire arayifata bajya kuruka rusa ku bundi ariko yo mu gice cya kabiri iyo migwi yose yasa n'iyinganya kuko ifite n'abakinnyi bakiri bato cyane hanyuma rero urukino ruza kurangira ku ntsinzi ya mari ku kamwemwe ntangere ko div- umugwi rero wa mari ukaba uzoca uhura n'umugwi wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo ku munsi w'imana
Mali itsinze Cote d'Ivoire igitego kimwe ku busa igitego igitego kigiye ku minota mirongo icyenda umukino urangira Desire uvuze ko na penaliti Mali yayihombye ni ukuvuga ko Mali yarushije Cote d'Ivoire ku mugaragaro
uwavuga ko mari yasimbije cote d'ivoire bibabeshe kuko ugiye kuraba nko mu mwanya mu gice cya mbere cy'urukino eh, cote d'ivoire yagerageje mbere iraronka n'uburyo niyo yatanguye kuronka uburyo bwiza cyane eh, ku munota wa cumi na kabiri igatera ku mu- ku giti cy'umwamba munyegori yamaze gutsindwa hanyuma umupira uragaru- ugaruka mu kibuga mbere umunyegori wa mari yakoze akazi gakomeye cyane mu gice cya mbere cy'urukino eh, uwavuga rero ko cote d'ivoire yoba yasimbijwe sibyo gusa niko umupira ugenda ariko ugiye kureba muri rusange ibyo ni urukino rwagenze imijyi yose yasa n'iyingana nacyo bituma n'abantu bose bari biteze ko iza guhava itsindana mu bice bita prolongation ariko siko byagenze kuko abantu bose basa n'abarindiriye kuko iyo prolongation itangura kuri uwo munota nyine wa mirongo icenda mari yaciye igira icyo bita contre attaque bahana umupira neza ba- umukinnyi umwe acasigara n'umunyegori wa cote d'ivoire acaramutsinda atangorane eh, byaca bisa bisa n'uko umupira urangiye kuko bari bamaze kwerekana na wa mwanya w'agasonozo w'iminota itatu ibintu bica birarangira eh, umugwi rero wa mari kucironkera uburenganzira bw'izokina urukino rwa nyuma wareba si ikipe ya Cote d'Ivoire ubusanzwe rero ni ikipe ikomeye cyane Desire urebye aho yagize ingufu nkeya ku buryo Mali yayihase cyane ni hehe
ugiye kuraba etiyene muri runo rukino ntawavuga ko ko divuwari yagize imvuvu nke kuko ugiye kuraba mu kibuga rwa rukino usa n'ungana ariko ikintu cyane cyane babuze ku buhinga ni ku bakinnyi b'abasatirizi ba cote d'ivoire baronse uburyo bwinshi bwo gutsinda babucisha ubusa hanyuma rero mu nkino nk'izi iyo umaze kuronka ubuhinga uburyo bwinshi ukabwonona akenshi haragera igihe unabwicuza nako byagenze koko kuko ugiye kuraba cote d'ivoire ni nk'ikigandaro ngaha kuri stade ya nyamirambo kuko yari yagerageje uko ishoboye kose ariko birangira itsinzwe kandi bigatsindwa ku munota wa nyuma nicyo kintu kenshi bikunda kubabaza abakinnyi gukinira iminota mirongo icyenda ukayimara hanyuma ukazona kuri uwo munota nyine ukurangiza urukino niho uciye utakariza intsinzi wari witeze nayo ubundi hoho ko divuwara abantu benshi bari biteze mbere ko ari izuba dukina urukino rwa nyuma n'igihugu cya kongo kuko barerekanye urukino rwiza cyane rwose na cyane cyane mu gice cya kane gishiye cya nyuma batsinda kameruni ibitsinda bitatu ku busa abantu bakavuga bati ko divuware koko bari bashaka kuyiha amahirwe ariko mu mupira w'amaguru ni minota mirongo icyenda itarangiye ntavuga ngo umuntu yatsinze niko byagenze mari niyo ironsa ayo mahirwe none ku mukino wa nyuma desire iyi kipe ya mari izakina n'iya kongo kinshasa imikino yose warayirebye amakipe yombi urayazi neza uzi abakinnyi uzi abatoza bayo n'aho amakipe yombi afite ingufu uyu mukino urabona abafana cyangwa se abakurikira umupira w'amaguru ba- bazitega iki amakipe azahangana ate ku kibuga
ni urukino rutazaba rworoshye na gatoya etiyene kuko uba umugwi wa mari ni umugwi wagiye urerekana inkino nziza nziza cyane rwose kandi ni umugwi ugizwe n'abana bakiri bato ugiye kuraba hanyuma ugiye kuraba inkino bakinnye kuva bagi- bakiri mu matsinda aho bari eh, i rubavu ni umugwi utigeze eh, utsindwa eh, ugiye no kuraba urukino bakinnye na tunisiya nibwo rwatangiye kwerekana abantu ko kam- umugwi wa mari ari umugwi ukomeye cyane gutsinda tunisiya bisa nk'ibyoroshye mu gice cya kabiri babasumbya n'abakinnyi bakina ntibaruhe icyo tumaze kubona muri congo bafite abasatirizi beza cyane ariko ugiye kureba muri abakinnyi b'inyuma bita abadefenseri mu gifaransa ni abakinnyi bamwe bamwe bariko barahumura nk'umu nka kizigenza wabo joel kimwaki Eh, bishobora kuzomugora cyane rwose ugiye kuraba nyine abakinnyi bamari banyaruka n'ibindi bakiri bato hanyuma ugiye kuraba kandi ugasanga eh, umugwi wa eh, wa congo naho bazokina ku munsi wa mungu baruhutse bakinye inkino zigoye cyane inkino zirimwo eh, imyanya mirongo iminota mirongo itatu bongera abakinnyi bafite ijana na mirongo ibiri bagaca bakajya gutera za penaliti ni abakinnyi rero basa n'abarusha ugiye kuraba ugiye kuraba n'imyaka yabo ariko tugeranije na, na mari mari n'abantu bakiri bato ni urukino rero eh, ruzoba rutoroshe na gatoya ariko eh, ugiye kuraba urabona ko mari urabye ubuto bwabo urabye n'inkino bakinye eh, mari umuntu arashobora kuvuga yuko ishobora kuba ifite amahirwe matoya gusumba umugwi wa kongo nawe nyine werekanye ko ari umugwi ukomakomeye na cyane cyane umugwi eh, ngira n'ishyirahamwe izuhava kafi izuhava rishimira kuko ugiye kuraba iyo bakina eh, abanyekongo baba muri goma bose baraza ugasanga ama- amabisi manini manini mirongo itatu yatonze umurongo ajya gushyigikira umugwi wabo ibintu rero ko mbiri kirakina eh, abakinnyi batamenyereye urwamo ku kibuga bishobora kubatera ingorane kuko baba bafite abantu benshi cyane Ibi ariko no ku birumvikana ruhande- no ku ruhande desire rwa mari nyene mari niyo ekipe twavuga yavuye hanze ifite abantu benshi bayishyigikira Mhm.
babyina kuva bagitangura bafite ingoma babyina naho baba bamaze gutsindwa ntibahagarika twabonye ku munsi wa tunisiya na ni urukino rero ruzokinirwa mu kibuga rugakinirwa n'inyuma y'ikibuga ku bantu bagiye gushyigikira iyo migwi Ye, ni kuri stade amahoro i kigali kuba twumva rero umukino wa nyuma w'igikombe cya afurika cy'ibihugu shani uzahuza ikipe ya mali imaze gutsinda cote d'ivoire iyihuze n'iya congo kinshasa ni umukino abantu benshi biteze desire turagushimiye cyane
mwakoze cyera
uyu munsi mu kiganiro muri sanga cyateramijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi ya cyari cyerekeye inyigisho zihabwa n'urwaruka rw'abarundi mu gushaka gutsimbataza amahoro mu gihugu urwaruka ruri mu mashyirahamwe agize urunani reja rufatanyije n'umuryango w'abasukuti bo mu Burundi ruraganira n'Uburu- n'urundi rwaruka kuri izo nyigisho mugenzi wacu Eugenie Mukankusi yavuganye na Donatien Nibogora na Jean Claude eh, Niku- Ni- Nikwibishaka ashinzwe izo nyigisho z'amahoro mu basukuti bo mu Burundi Donatien Nibogora atangura avuga ivyo bafasha urwaruka muri rusange
muri make turakora ibi byo kwigisha urwaruka gukunda igihugu no gutsimbataza amahoro turakora kandi ibijyanye no kugwiza akazi mu rwaruka turajyanye kandi turakora n'ibijyanye no guteza imbere kugira uburenganzira bungana hagati y'abahungu n'abakobwa Eh, ubwa nyuma turakora ibijyanye no kuvugira urwaruka ku migambi imwe n'iyindi tuba tubona abafisemo ingorane reka rero ngende ntatevye ku byo tumaze gukora muri ibi byo guhuza ugwaruka nibyo twabitanguye kuva mu mwaka uheze ndetse kuva- mu mwaka uheze twari tu- rwari urukurikirane U- ubundi ho twabitanguye mu bihumbi bibiri na cumi byo guhuza urwaruka ariko uhereye mu mwaka uheze turamaze gutunganya ibiganiro bitari bike mu ntara twarakoreye mu ntara ya rumonge aho twahuje urwaruka ruhurikiye mu migambo itandukanye urwaruka ruri mu misi mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambwe n'ayo mashyirahamwe ku rwego rw'intara tuyaga ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano mu ntara ya rumonge nyuma yaho twaragiye mu ntara ya karusi naho nyene twahuje ubwo rwaruka nyene ruva mu migambo itandukanye mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo n'amashyirahamwe ku rwego rw'intara nabo nyene tuganira ingene twotsimbataza amahoro n'umutekano eh, n'ingene twokwigisha urwaruka gukunda igihugu hajya mu ntara ya karusi no ubu naho guhera ku munsi w'ejo eh, twari mu ntara ya gitega no munsi ni umunsi ugira kabiri turiko turasozera naho nyene twakoranije urwaruka rwo mu migambo itandukanye ikorera mu mu ntara ya gitega urwaruka rwo mu mashyirahamwe atandukanye n'abarongoye imigambo ku rwego rw'intara aho turiko turavugana kuri binyene byo bijanye no gukunda igihugu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano izo nizo ntara ubu tumaze kugendamo twebwe nka reja ariko uyu mugambi turiko turawukorana n'ishyirahamwe ry'abasikuti bo mu burundi Eh, nabo barafite intara bamaze gucamwo bariko baracamwo kuko twagiye tugabura intara uwo mugambi ni umwe muga tuwukorana turi babiri hariho intara ducamo nabo barafite ibyo bacamo reka jean claude niko bitangaraza kutugerera ko atubarire intara bamaze gucamo ukuntu biri kubera Eh, urakoze cyane Ah, ubwo ndeka noneho mbaze ah, bwana jean claude niko ibitanga mufatanije na reja nk'uko ah, bwana nibogora amaze kubivuga mu muryango w'abasukuti mwebwe mumaze kugera mu zihe ntara mwigisha urubyiruko ibyerekeranye n'amahoro
ego nk'uko eh, eh, donatien ahagarariye ishyirahamwe reja abivuze eh, uwo mugambi nsanzwe ndongoye ku rwego rw'igihugu eh, ni umugambi ukorerwa mu nta- mu ntara zitandatu mbese harongeyemwo n'intara ya rumonge nshasha baheruka kwemera imbere y'amategeko Eh, ku ruhande eh, rw'ishyirahamwe ry'abasukuti mu burundi uko twabigabuye tukaba twa- tu- eh, twafashe umugabane w'intara eh, ya- ya bujumbura iyo bahuse kwita bujumbura rirar eh, na bujumbura gara meri eh, gushyirako eh, n'intara ya kayanza Eh, nk'uko rero izo ntara zose zigize amakomine mirongo itandatu twebwe haca hongerako amakomine atatu eh, y'intara ya cibitoke eh, niwo mugabane dusanzwe du- dukurikirana Eh, ariko rero umugambi nk'uko yabivuze ni mu ntara zitandatu Mhm. uko mbyumva muragabana bamwe bakajya mu ntara izi ngizi abandi bakajya mu zindi ntabwo mufata umuntu wo mu- mu- mu basukuti n'uwo muri reja ngo bagende bigishirize hamwe Eh, uko bimeze eh, ni ukunye Eh, mu bisanzwe eh, mu nteguro y'inyigisho tuzitegurira hamwe eh, haba abo muri reja n'abo- no mu basikuti hanyuma rero bamwe bamwe bose bagakurikiza urutonde eh, eh, rw'ivyigwa nk'uko tuba twabisezeranye kanatsinda n'amahangiro abaramwe eh, tugaheza tukagira n'amanama yo guhuriza hamwe kugira ngo turabe ibi- ibi- ibisa eh, kakumbure n'ubudasa dushobora gusanga mu ntara imwe imwe Mhm. none se umuntu agiye ku nyigisho nyirizina gatoya umuntu akavuga ati mu nyigisho iyi n'iyi hakubiyemo ibi n'ibi mwadusobanurira tuvuge dufashe nk'urugero rwo kwigisha ibyerekeranye no gukunda igihugu Ah, n- mu- mwigisha ayahe masomo reka mpere kuri bwana nibogora muranyumva reka ubwo noneho ndumva ntamubona kuri telefone ah, jean claude ego Eh, ndabumva ye ubwo nimukomeze uko nari mbajije bwana nibogora nkumva ntanyumva Inyi- nari mvuze nti inyigisho inyigisho mutanga iyo muvuze muti turigisha ariko ibikubiye mu nyigisho ni ibiki nk'iyo muvuga muti kwigisha umuntu gukunda igihugu hari umuntu udakunda igihugu cye
Eh, mu bisanzwe tukuvuga yuko eh, eh, tuba twatoye utunenge yuko hari abadakunda igihugu ciwe ariko mbure ni bimwe byo mu kirundi bavuga bati eh, ngo inkonisha uko ishatse Eh, inyigisho rero eh, mu bisanzwe eh, umwe wese aba yazironse ukwiwe ariko rero bimwe eh, batubwira yuko indero iva hasi twebwe dushima yuko urwaruka two- twobigisha ingene bo- boba imboneza imboneza zo kwaruka eh, eh, na cyane cyane ko tuba turiko tu- eh, dutumbera abasanzwe bariko bakurikira abakuru babo bazoheza bakaja mu ndongozi z'igihugu tukabereka byiza na bibi cyane cyane tugashimikira kuri byiza eh, ibyo twokwita eh, umu- umuntu akunda igihugu ciwe uko yategerezwa kuba ameze Eh, n- noneho ubwo reka num- numve niba nibogora ashobora kubunganira niba hari icyo yakongeraho ku byo muvuze mu bijyanye n'inyigisho
ego murakoze ku bijyanye n'inyigisho ibindi dushimikira ko ni ku bijyanye eh, no gutatura amatati bidaciye mu ngimba kereka urwaruka ingene rukwiye kubifatamo igihe cyose iyo bafite icyo batahuriza ko ibyo batabona kumwe turabigisha kandi ibijyanye na no violence eh, kwirinda urugomo mhm, kurwanya kurwanya ku- kwirinda guhohotera abandi mhm.
ingene bobikora tukabaha uburorero eh, bwo- bwa gandi turababarira nk'uwitwa gandi ukuntu yabikoze mu buhindi turababarira martin luther king ukuntu yabikoze muri amerika Eh, tukabaha ubwo burorero bwose bukabafasha hama ibindi tubashyikira ko turabigisha ibiranga igihugu burya biragoye gukunda igihugu U- uravugira kure hari umurongo wawe ntabwo turimo kukumva neza sa n'uwongera ijwi
nariko ndavuga Eh, tura- twabyumvaga ariko bisa nkaho bivugira kure
mu bindi tubigishamo ibyo gukunda ibyo ibiranga igihugu Mm, kugira ngo bakunde igihugu bazi kuko twagiye dusanga bamwe bamwe batazi ururirimbo ruhayagiza igihugu batazi ibigize ibendera ry'igihugu na kimwe kimwe cyose icyo gisigura batazi insiguro y'amajambo ari mu ruririmbo ruhayagiza igihugu ibyo byose turaga- turagerageza kubibashikira ko kugira ngo tubatere inyota yo gukunda no gukorera cyane igihugu mm, muri rusange nibyo tubashikira ko mm. murakoze cyane bwana nibogora reka noneho tujye ku murongo wa telefone hari abakunzi b'ijwi rya amerika Eh, ikiganiro muri isanga giha urubuga buri wese agatanga igitekerezo cyangwa se ikibazo afite yifuza gusobanukirwa duhere kuri alexi uranyumva ego Eh, ikaze ku Hello?
ijwi rya amerika Eh, ikibazo Hello?
cyangwa igitekerezo
nashaka ambo kuramutsa kwanza abo abatumire yego barakumva
ego mu- mu- mu bisanzwe vema ah, mu gihugu cyacu vema ambo dukeneye ama amahoro kuko niyo ah, adu adushikana ku ambo ku ku iterambere Mhm, ambo niyo mpamvu twabasabira ah, ah, ambo dusabira ni ni- n'igihugu cyacu mhm, ko cyotera imbere mhm, two two- two bisaba ko bo- bo- bo- bo kwama ba- ba- ba- ba- ba- bateza imbere igihugu cyacu ambo kuko twamaze kubona kenshi bamwe bamwe bakunda gu- gukoresha urwaruka kenshi
aho rero hari mu kanya gaheze mu kiganiro muri isanga cyari cyateramijwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi cerekeye inyigisho ziriko zirahabwa kugaruka rw'abarundi mu kugerageza gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu aho ni naho duhereje ibiganiro byacu byo kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka ndashimiye Fatuma Kalalani Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije murakoze